kásẹ̀ ah, èmi hàn sùn bí elébi ẹ̀yin hàn sùn olówó èmi jẹ́wọ́ kásẹ̀ kiri ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣe mo ṣe ṣóde taraba mo ṣe ṣóde jalingo tọ́ba ti gbọ́ fọ́sọ̀ fọ́ wájà. Give me your phone. Which my phone? Uh, why they asking? Is this how you joke with? say, why you no dey buy iPhone? Yeah, this one na phone. Ah, why you tell me shey you give me money to buy phone? Ah, why you tell me? I mean you dey talk to you know who I be? mean you wan call me? Who be the who the boss one. You don finish. Bring this thing guy, help me hold this knife. Take. You be mumu. You think say you dey wise? The phone sef na two G gram. Shey na phone wey dey take do shakara be this. Shey na. Ah. He sack you earlier we realize. No, you be Baba now. I don't, I know. This phone, I better. You are a failure. You are a failure. You can never make it. I don't know say that this phone they use. Oh, oh take your phone. You be boss now. I be traveling now, guy. I be collect. No, no. See, people they they ask you anyhow. They they collect something from hand. You don't know say I'm mad past you. Don't worry, I will see you later. Shebi na so they collect something from. I don't go past you again. Let me show like you because of those mad people. The way they show people say them be. Ah.